igitabo intambara ikomeye igice cya makumyabiri n'icyenda inkomoko y'ikibi impamvu n'inkomoko by'icyaha byatumye abantu benshi bahera mu rungabangabo iyo babonye ibikorwa by'icyaha n'amahano aterwa n'ingaruka zacyo bibaza impamvu iyo mibabaro yose yabaho mu butegetsi bw'uhoraho ufite imbaraga ubwenge n'urukundo iryo ni ibanga batabonera ubusobanuro muri uko kutamenya imana no gushidikanya barahuma ntibabashe kubona ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ry'imana ku byerekeye agakiza k'abantu hari abandi bajya bibaza uko icyaha cyadutse mu isi bagakora ubushakashatsi ngo bavumbure iby'imana itabahishuriye ntibashobore kubona igisubizo cy'izo ngorane barimo ahubwo bikabatera gushidikanya n'urwitwazo rwo guhinyura amagambo yo mu byanditswe byera nyamara hari abandi batsindwa ntibasobanukirwe n'ingorane z'icyaha biturutse ku mihango n'ubusobanuro bujijisha bagerageza gusobanuza bibiliya ku byerekeye imico y'imana na gahunda y'ubutegetsi bwayo n'amabwiriza yayo yerekeye icyaha ntibishoboka gusobanura inkomoko y'icyaha no kugaragaza impamvu yatumye kibaho ariko byaba bihagije gusobanukirwa n'ibyerekeye itangiriro n'iherezo ryacyo kugira ngo tumenye neza ubutabera bw'imana n'ineza yayo bigaragarira mu byo ikora itsitsurana n'icyaha mu byanditswe byera nta na hamwe havuga ko imana ifite uruhare mu kwinjiza icyaha mu isi nta rwitwazo rw'uko hari uw'ubuntu bw'imana bwabujije uburenganzira nta futi ryakozwe mu butegetsi bwo mu ijuru ngo ritume haduka ubugome icyaha cyazanywe n'impamvu zidashobora gutangirwa ibihamya umwaduko wacyo ntugira gihamya kugishakira ni ukugiha urwitwazo haramutse habaye impamvu yatumye icyaha kibaho nticyaba kikibaye icyaha ubusobanuro bw'icyaha ni ubwatanzwe n'ijambo ry'imana ko icyaha ari ukwica amategeko ni ukurwanya itegeko rikomeye ry'urukundo kandi ari rwo rufatiro rw'ingoma y'ijuru icyaha kitarabaho mu isi no mu ijuru hariho amahoro n'umutekano ibintu byose byari bimeze nk'uko umuremyi wabyo ashaka gukunda imana nicyo cyari igikorwa cy'ibanze mu by'imana yaremye byose urukundo rwayo rutarobanura rwa kivandimwe ni rwo rwari ruzwi rwonyine kirisito jambo umwana w'imana w'ikinege wari umwe na se uhereye kera kose bahuje kamere bahuje imico bahuje imigambi niwe wenyine gusa mu bibaho byose mu ijuru no mu isi wemerewe kumenya inama n'imigambi by'imana niwe imana yaremesheje ibyo mu ijuru byose kuko muri we arimo byose byaremwe ari byo mu ijuru cyangwa mu isi ibiboneka n'ibitaboneka n'intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe byanditswe mu bakorosayi igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu kandi kirisiti uhwanye na se ijuru ryose riramwumvira itegeko ry'urukundo ni urufatiro rw'ingoma y'imana mu ijuru umunezero w'ibiremwa byose waterwaga n'uko babaga bumviye amabwiriza yo gukiranuka imana ishaka ko abo yaremye bose bakora imirimo y'urukundo bakayisenga bayishimira imico yayo ntawe imana ihatira kuyumvira kandi yahaye umuntu wese umudendezo wo kwihitiramo icyo ashaka gukora kugira ngo abantu bakorere imana ku bushake bwabo ariko kimwe mu biremwa by'imana gikoresha uwo mudendezo nabi icyaha kibona urwaho mu mutima we wari ukurikiye kirisitu ku ikuzo uw'imana yari yarahaye icyubahiro gikomeye imbaraga n'ubwenge kurusha abandi bose mu ijoro rusuferi ataracumura yari umukerubi utwikira wera kandi utunganye rwose uwiteka imana iravuga iti wari utunganye rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje wahoze muri edeni yango by'iyimana umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubu utwikira kandi washyiriweho kugira ngo ube ku musozi w'imana wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye ku munsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa rusuferi yajyaga gukomeza kuba umutoni ku mana ukundwa kandi wubahwa n'ingabo z'abamarayika bose yagombaga gukoresha imbaraga yahawe zigahesha abandi umugisha kandi zigahesha umuremyi w'icyubahiro ariko umuhanuzi aravuga ati ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru kubengerana kwawe niko kononye ubwiza bwawe ni ruto ni ruto rusuferi ageza n'aho ashaka kwiha umwanya uruta cyane uwo yagenewe washatse kwigira nk'imana waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'imana nzicara ku musozi w'iteraniro nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba byose mu cyimbo cyo gushyira imana imbere y'ibyo akunda byose no kuyubahiriza mu biremwa byayo rusuferi yihatiye kuba ari uhabwa icyubahiro n'ibiremwa byose byo mu ijuru akubitiraho no kwifuza icyubahiro imana data yari yarahaye umwana wayo igikomangoma ngo mu mutware w'abamarayika n'umuremyi w'ibyaremwe byose yifuza ububasha bwari bugenewe kirisito wenyine ijuru ryose ryanezezwaga no kurabagiranamo umucyo wa kirisito no kumuhimbarisha indirimbo z'ishimwe igihe imana yahimbazwaga ityo mu ijuru hose hari amahoro n'umunezero ariko ubwo akajwi kamwe gato kumvikanaga ko kadahuje n'inanga zicurangwa haje agatotsi mu majwi y'indirimbo zisingiza imana mu ijuru kwishyira hejuru gucisha ukubiri n'inama y'imana byabazanyemo umuvurungano nuko mu ijuru hateranira inama yo gukebura rusuferi umwana w'imana ahagarara imbere ye amwereka ububi bwo kugomera imana n'ubwiza bwo kuyumvira amwereka n'ubutabera bw'imana amwereka ko itegeko ryera ry'imana ritabasha guhinduka imana ubwayo niyo yashyize gahunda mu ijuru ubwo rusuferi yivanaga muri gahunda y'imana yari akojeje isoni umuremyi we yizaniye kurimbuka ariko imiburo yakomeje gutanganwa urukundo n'imbabazi yasaga naho inangira umutima wa rusuferi ishyari yari afitiye kirisiti umwana w'imana ryatumye umutima we unangirwa ananirwa kwakira imiburo maze abasha gukomeza umugambi we wo kugomera imana kwishyira hejuru kwa rusuferi kwatewe n'umwanya ukomeye yari afite mu ijuru nuko bituma yifuza umwanya ukomeye cyane kuruta uwo yari yaragenewe icyubahiro gikomeye cyane rusuferi yari yarahawe n'umuremyi we ntabwo yacyakiriye nk'impano y'imana ngo umuremyi we nta buntu yamugiriye yibagirwa ko icyubahiro yari afite yagihawe n'umuremyi we yibonyeho kurabagirana ahera ko yifuza guhwana n'imana abamarayika bose bo mu ijuru baramukundaga kandi bakamwubaha ndetse n'ingabo zo mu ijuru zose zumviraga amategeko ye yari yarahawe ubwenge n'ubwiza biruta iby'abandi bose ariko bose bari bazi ko umwana w'imana ari igikomangoma cy'ijuru kandi ko ku bubasha no ku mbaraga ari umwe na se mu nama zose z'imana kirisitu yabaga ari uwa mbere kuzibamo rusuferi nta na rimwe yigeze yemererwa kujya mu nama z'imana ihoraho kuko yari ikiremwa nuko uyu mumarayika ukomeye arabaza ati mbese kirisita asumba abandi bose ni mpamvu ki yatumye ahabwa icyubahiro kirenze icya rusuferi uwo mwanya rusuferi aritsibura ava imbere y'imana asanga abamarayika atangira kubabibamo umwuka w'amacakubiri abanza gukorera mu ibanga agira ngo ahishe abandi bamarayika imigambi yari afite yigira nk'uwubaha imana yihatira kwerekana ko atanyurwa n'amategeko y'ingoma y'ijuru ngo hari bimwe abuzanya bitari ngombwa atangaza yuko nta yandi mategeko akwiriye guhabwa abamarayika keretse gusa ayabo yo kwinezeza ngo bakwiriye kumvira no gukomeza amategeko akurikije ubushake bwabo kugira ngo bamugirire icyizere atangaza yuko imana atari intabera kuko yahaye umwana wayo icyubahiro kirenze icye kandi ko kuba azi icyubahiro yatswe atari ku nyungu ze ahubwo ko ari kubw'umudendezo w'abaturage bose bari mu ijuru kuko bakwiriye kugira uburenganzira bwo kubaho neza ku rugero rurenze urwo bashyizwemo imana kubw'imbabazi zayo nyinshi yihanganiye rusiferi ntabwo yahereye kwimukura mu mwanya we w'icyubahiro yari yarahawe ubwo yatangiraga kwigomeka bwa mbere ndetse no mu gihe yagendaga abiha umwuka w'amacakubiri mu bamarayika nabwo imana yakomeje kumubabarira ibihe byinshi ishaka ko yisubiraho akicisha bugufi ibyo byose byabaga bitewe n'urukundo rukomeye rw'imana n'ubwenge bwayo ishaka kumwungura inama kandi bigamije kumweza icyaha umutima wo kutanyurwa ntiwari warigeze wumvikana mu ijuru ubwa mbere na rusuferi ntiyamenye ibyo yakoraga ntabwo yasobanukirwaga neza n'inkomoko y'ibyo yatekerezaga mu mutima we ariko kuko uko kutanyurwa ntaho kwari gushingiye rusuferi yaje kumenya neza ko ari mu mafuti ko amabwiriza y'ijuru ari ay'ukuri akwiriye kuyakomeza nk'uko yemerwaga mbere hose mu baturage bo mu ijuru iyo abigenza atyo aba yarikijije ubwe agakiza n'abamarayika benshi muri icyo gihe ntiyemeye guha imana icyubahiro abikuye ku mutima nguko uko yiyambuye icyubahiro cy'umukerubu utwikira nyamara iyo aza gufata icyemezo akagarukira imana akemera ubuhanga umuremyi yakoresheje akemera gusubira mu mwanya we yari yarahawe mu nama ikomeye y'imana yajyaga gusubizwa ku nshingano ye ariko kwishyira hejuru byamubujije kwicisha bugufi akomeza umugambi we wo kwishyigikira mu mafuti yerura ko adakeneye kwihana ahubwo afata umwanzuro wo gushoza intambara ku muremyi we guhera ubwo atangira gukoresha imbaraga ze zose n'ubuhendanyi bwose yoshya abamarayika ayobora kumukurikira ndetse n'imiburo yesu yari yamuhaye amugira inama yo kureka ubwo bugome yarayigoretse ayihinduramo ubugambanyi yemeza abamarayika b'ibyegera bye ko yarenganye akaba yaranyazwe umwanya yari arimo bakamubuza uburenganzira bwe ahereye kuri ibyo atangira kuvuga kirisiti umwana w'imana nabi amurega ko yamushujuguje imbere y'abaturajuru bose arega n'abamarayika banze gufatanya nawe ko aribo bateje impagarara mu ijuru nuko imivurungano yateje ayigereka ku bamarayika bera bakomeje gukiranukira umuremyi wabo ashatse kugaragaza ko imana atari intabera ikaba yaramurenganije yahinyuye ibyo umuremyi yavuze n'ibyo yakoze byose akoresha ubucakura bwe bukomeye kugira ngo ajijishe abamarayika bera ku byerekeye imigambi y'imana nuko ibyumvikanaga abihindura amayobera akoresheje uburyarya ahindura amategeko y'ibanze ya yehova icyubahiro yari yarahawe n'ibikorwa byiza yakoreraga mu butegetsi bw'ijuru bituma ibyo avuga bigira uburemere maze abamarayika benshi bakemera kumutega amatwi avuga amagambo yo kugomera ubutegetsi bw'ijuru imana kubw'ubuhanga bwayo yarekeye satani gukomeza ubugambanyi bwe kugeza igihe umwuka wo kutanyurwa uzaba umaze gusakaza ubwo bugome hose byari ngombwa ko imigambi y'umwanzi ikomeza umurimo wayo kugira ngo kamere ye igaragarire bose nk'umukerubi wasizwe rusiferi yari yarashyizwe hejuru cyane yakundwaga n'abaturajuru bose kandi bamugiriraga icyizere gikomeye ubutegetsi bw'imana ntibwagarukiraga gusa ku baturage bo mu ijuru ahubwo bwarimo n'isi yose imana yaremye kandi satani wibwiraga yuko akwiriye koshya abamarayika bo mu ijuru gufatanya nawe kugomera imana yabashaga no koshya andi masi yakoresheje uburyarya n'ubucakura bukomeye kugira ngo afate ibitekerezo by'abo ashaka kugira abayoboke be yari afite imbaraga zikomeye z'ubushukanyi no kwihinduriza ubwe kwatumye agera ku ntego ye ndetse n'abamarayika bayoboka imana ntibasobanukiwe n'imico ye cyangwa kubona aho ibyo yakoraga byerekeza satani yari yarashyizwe hejuru cyane kandi ibyo yakoraga byose byari amayobera ku buryo byari bikomereye abamarayika gutahura umugambi w'ibyo yakoraga icyaha kitarakura ntigishobora kugaragaza ububi bwacyo mu itangira nta mwanya icyaha cyari gifite mu ijuru no ku isi hose kandi nta gitekerezo cya kamere y'icyaha abamarayika bera bagiraga n'ubuhendanyi bwacyo ntibari babuzi ntibashoboraga gutandukanya ingaruka ziteye akaga zizaterwa no gukuraho amategeko y'imana bigitangira satani yerekanye ko ibyo yakoraga byose abikorera kubaha imana yiyerekanye nk'ushaka kwamamaza icyubahiro cy'imana no gushyigikira ubutegetsi bwayo n'umutekano w'abaturajuru bose naho ubwo yinjizaga ishyari mu bamarayika yayoboraga yabikoranye uburyarya bukomeye yerekana ko ashaka kugarura umubano mwiza mu ijuru ubwo yategekaga ihinduka ry'ibihe n'iry'amategeko agenga ingoma y'ijuru yabikoze abona ko byari ngombwa kubwo gukomeza gahunda y'umutekano mu ijuru kubwo kwemera guhangana n'icyaha imana yakoresheje ibintu bibiri ari byo gukiranuka n'ukuri satani nawe rero yagombaga gukoresha iby'imana itakoresha ari by'uburyarya n'ubuhenzi yatekereje kugoreka ijambo ry'imana atanga ubusobanuro butari bwo ku mugambi w'ubutegetsi bw'imana imbere y'abamarayika atangaza ko imana atari intabera kuko yashyiriyeho abaturage bo mu ijuru amategeko n'amateka ikabaza ibiremwa byayo kuyumvira kubw'imana ubwayo ishaka kwishyira hejuru nyamara kandi abaturage bose bo mu ijuru n'abo mu yandi masi bari bakwiriye kugaragarizwa ko kubwo gukiranuka k'ubutegetsi bw'imana amategeko yayo aboneye satani we yabikoze avuga ko yashakaga kugira ngo mu isi no mu ijuru bamererwe neza kamere y'ukuri y'uwo mugambanyi n'intego by'inyakuri bikwiriye kumenyekana mu bantu bose akwiriye guhabwa igihe cyo kwerekana ubw'ibikorwa bye bibi n'amacakubiri w'ubwe yatangije mu ijuru satani yahinduye amategeko ya leta y'imana atangaza ko ibibi byose ari ingaruka z'imitegekere mibi yo mu ijuru yavuze ubwe ko yahakanye kwemera amategeko ya yehova nyamara kandi byari ngombwa ko yerekana uko ibyo atangaza bimeze kandi akagaragaza n'icyakorwa muri uko guhindurwa kw'amategeko y'imana nk'uko yabigambiriye ibyo satani akora ubwe nibyo bimuciraho iteka kera kose satani yahakanye ko yigeze kugomera imana n'amategeko yayo isi n'ijuru bakwiriye kuzitegereza umushukanyi yashyizwe ku karubanda kugira ngo ikibyimba gikire ukwiriye gutegereza ko kizahisha niyo mpamvu ubwo hafatwaga icyemezo cyo kwirukana satani mu ijuru imana itashotse imwambura ubuzima igihe cyose imirimo y'urukundo ari yo yonyine izaba icyemerwa mu ijuru ukwemerwa kw'ibiremwa byayo guterwa n'uko banyurwa n'ubutabera bwayo n'ineza yayo abaturage bo mu ijuru n'abo mu yandi masi batigeze bamenya uko icyaha n'ingaruka zacyo bisa ntibajyaga kuzasobanukirwa ubutabera n'imbabazi by'imana iyo satani arimburwa rugikubita yahera ko arimburwa abandi bari kujya bakorera imana babitewe n'ubwoba aho kuyikorera mu rukundo amoshya y'umushukanyi ntiyajyaga gutsembwa kandi umwuka w'ubugome ntiwajyaga kuba uranduranywe n'imizi yawo ikibyimba rero cyagombaga kubanza guhisha kuko ibyajyaga kubera byiza abaturage bo ku isi n'abo mu ijuru kandi bo mu bihe byose ni uko satani yabanza agakizwa ubugome bwe hose maze ibyo arega ubutegetsi bw'ijuru bigashyirwa imbere y'abaremwe bose bakamenya ko ubutabera n'urukundo by'imana no kudahinduka kw'amategeko yayo bitazagirwaho impaka iteka ryose ubugome bwa satani bwabereye abatuye isi n'ijuru bo mu bihe bihoraho icyigisho gikomeye buzahora ari ubuhamya ku kiremwa cyose no ku ngaruka zishishana zazanywe n'icyaha ibyo satani akorera abantu n'ibyo yakoreye abamarayika mu ijuru byerekana ingaruka zo kwirengagiza ububasha bw'imana kandi bihamya ko mu butegetsi bw'imana hari amategeko atuma iby'imana yaremye byose bigubwa neza nuko rero igitekerezo cy'ubugome bwa satani buteye ubwoba gikwiriye kubera abafite ubwenge bose umurinzi uhoraho kikabarinda kuzongera gushukwa n'ibiremwa bicumura kandi kikabarinda gukora icyaha no kuzababazwa n'igihano cyayo ubwo intambara yo mu ijuru yari igeze mu mahenuka rwose uwo mushukanyi ukomeye yakomeje kwigira intungane ubwo hatangwaga itangazo ko satani n'abamarayika be baciwe mu ijuru aho bari bamerewe neza nibwo umuyobozi w'abagomeye imana yagambiriye kwibasira cyane amategeko y'imana asubira ku ryo yavuze mbere ko abamarayika badakeneye kugenzurwa ahubwo ko bakwiriye gukora ibyo bashaka ubwabo kandi ko ibyo ari byo bizabayobora neza avuga yuko amategeko y'Imana babuza uburenganzira bwabo kandi atangaza ko umugambi we ari ukwigobotora ububata bw'amategeko y'Imana kuko kubaturwa kuzatuma ingabo zo mu ijuru zigira icyubahiro kandi zigire n'imibereho myiza kuruta mbere bamaze kubyemeranya satani n'abamarayika be batangaza ko ubugome bwabo bwose bwatewe na Yesu bavuga yuko iyo bataza gukangurwa bataba baratangiye ubugome nuko muri uko kugoma no gusuzugura Imana bashaka gukuraho ingoma yayo ariko baza gutsindwa nyamara bakomeza gutuka imana no kwivuga ko bo ari shyashya ahubwo barenganywa n'ubutegetsi bw'igitugu nuko ku iherezo umuyobozi w'izo mvururu n'abamufasha bose bacibwa mu ijuru umwuka watangije ubugome mu ijuru uracyahumekwa hano ku isi satani akomeje uburyo bwo kuyobya abantu nk'ubwo yakoresheje ayobya abamarayika umwuka we niwe ayobesha abana batumvira iby'ukuri bose kimwe nawe baharanira kwica amategeko y'imana bagasezeranira abantu umudendezo bazagira amategeko n'amabwiriza by'imana biramutse bikuweho gucyaha icyaha biracyabyutsa umwuka w'inzangano no guhangana iyo ubutumwa bw'imana buburira abantu bugeze mu mutimanama satana ayobora abantu ku kwitsindishiriza ubwabo bagashaka izindi mpamvu ku bantu zabakuraho icyaha mu cyimbo cyo kwihana amakosa yabo bakarakarira abababurira babita ko ari bo nkomoko y'ibibi uhereye mu gihe cy'umukiranutsi aberi ukageza none uwo ni wo mwuka wakoreshejwe ku bantu bahana abandi gukora icyaha kuvuga nabi imico y'imana nk'uko satani yabigenje mu ijuru akayerekana nk'inyamwaga n'umugizi wa nabi niko n'ubakora yoshya umuntu gukora icyaha amaze kubigeraho atangaza yuko amategeko y'imana y'amananiza ariyo yatumye umuntu atsindwa nk'uko amwe muri yo yamuteye kugoma ariko uwiteka atangaza imico ye muri aya magambo uwiteka uwiteka imana imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza b'ibihe igihumbi ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha ubwo satani yacibwaga mu ijuru imana yerekanye ubutabera bwayo kandi ifuhira icyubahiro cy'ingoma yayo ariko ubwo umuntu yakoraga icyaha yohejwe n'uburiganya bwa satani imana yerekanye urukundo rwayo itanga umwana wayo w'ikinege gupfira abantu bacumuye umuco w'urukundo rw'imana werekaniwe i karuvari umusaraba wahamirije isi n'ijuru ko gukora icyaha satani yahisemo ari nta mpamvu n'imwe gufite mu butegetsi bw'imana mu ntambara ya kirisito na satani igihe yesu yakoraga umurimo we hano ku isi imico nyakuri y'umushukanyi yarigaragaje nta kindi cyatumye abamarayika bo mu ijuru n'ibyegera byaho bazinukwa rusuferi nk'uburakari buteye ubwoba yasutse ku mucunguzi w'isi i karuvari ku musaraba gutinyuka igitutsi cyo kubwira umwana w'imana kumupfukamira guhangara kujyana umwana w'imana mu mpinga y'umusozi no kumuhagarika ku gasongero k'urusengero ubucakura yamugerageresheje amuha inama yo kwijugunya hasi ahantu harehare cyane uburyarya yakoresheje amukoza hirya no hino kugeza n'igihe yoheje abatambyi na rubanda gutera hejuru bati mubambe mubambe ibyo ni byo byatangaje kandi bibabaza isi n'ijuru satani niwe wateye abantu kwanga yesu shebuja w'ibibi byose yakoresheje imbaraga ze zose n'uburyarya bwe bwose kugira ngo arimbure yesu kuko yabonye ko imbabazi impuwe n'urukundo by'umukiza bigaragariza ab'isi imico y'imana satani yarwanije icyo umwana w'imana yakundaga n'icyo yakoraga cyose kandi akoresha n'abagaragu be kuzuza imibabaro n'agahinda mu bugingo bw'umukiza yakoresheje ubucakura bwinshi n'ibinyoma kugira ngo akome umurimo wa yesu mu nkokora yabibye inzangano mu mitima y'abatumvira imana ibirego by'ibinyoma yareze umuziranenge abe bose bari buzuwe n'uburakari bwo kwihorera ishyari n'uburakari bari bafite bigurumana umuriro byasandariye karuvari ku mwana w'imana igikomangoma cyo mu ijuru ubwo ijuru ryari ryijimishijwe ubwo ijuru ryari rinyinyiriwe rituje rihanze amaso ibibera karuvari ubwo yari amaze kwitangira abantu umukiza azamutse mu ijuru ntiyakundiye abamarayika kumuramya keretse amaze gusaba se iri sengesho ati data data ndashaka ko abo wampaye babana nanjye aho ndi ku ntebe y'imana mu mbaraga n'urukundo rukomeye humvikana igisubizo mu ijwi rivuga riti abamarayika b'imana bose bamuramye nta nenge yesu yaranganwaga gucishwa bugufi kurarangiye igitambo cye kirashimwe ahawe izina riruta andi mazina yose icyaha cya satani ntikikibonye urwitwazo yerekanye imico ye nk'uko iri koko ni umunyabinyoma n'umwicanyi byagaragaye yuko umwuka yohesheje abantu bari munsi y'ubuyobozi bwe ari nawe ashaka gutegekesha abaturajuru abaye abiboneye uburenganzira yatekereje yuko kugomera amategeko y'imana bizatuma agira umudendezo kandi agahabwa icyubahiro kirenze icyo yari yarahawe ahubwo kumushyira mu bubata no mu mugayo ibinyoma satani yakoresheje abeshyera imana n'ubutegetsi bwayo byarigaragaje yari yareze imana ko guhatira ibyaremwe byose kumvira no kwicisha bugufi iba ishaka ubwayo kwihikuzo kandi avuga ko igihe umuremyi abonye kwitanga kw'ibyaremwe byose we atagomba kwitanga nta n'igitambo agomba gutanga none rero kubera agakiza k'abantu baguye bagahinduka abanyabyaha umutegetsi w'ijuru n'isi yatanze igitambo gikomeye kitabasha kubona undi wagitanga uretse urukundo kuko muri kirisito arimo imana ubwayo yiyungiye n'abari mu isi nanone kandi byagaragaye ko nubwo rusuferi yaciriye icyaha icyanzu kubwo gushaka icyubahiro n'isumbwe bifitwe na yesu wenyine yesu we kugira ngo aneshe icyaha yicishije bugufi yemera kumvira kugeza ku rupfu imana yagaragaje ko yanze amabwiriza y'ubugome mu ijuru ijuru ryose ryabonye ukuntu ubutabera bwayo bwagaragariye kuri ibi bikurikira gucira sataniho iteka no mu gucungura abantu satani yari yaratangaje yuko niba amategeko y'imana adahinduka noneho igihano cyayo kidakwiriye kwemerwa ati umunyabyaha akwiriye kubaho iteka n'ubwo imana yaba itabishaka yitangarije yuko abantu bagikora ibyaha agakiza k'imana kari kure yabo ahubwo ngo abafiteho uburenganzira babaye umuhigo we nyamara urupfu rwa kirisito rwatsindiye umuntu wese kandi nta n'umwe ruheza igihano cyo kwica amategeko cyashyizwe ku wari uhwanye n'imana kandi igihe umuntu wese uburenganzira bwo kwemera gukiranuka kwa kristo akagira ubugingo bwicishiriza bugufi kunesha nk'uko umwana w'imana yanesheje imbaraga za satani nuko rero imana ni intabera kandi iracyatsindishiriza abizera kristo bose ariko ntabwo byari bihagije ko gucungura umuntu ari ukubabazwa no gupfa yazanywe no guha amategeko y'imana agaciro no kuyubahiriza ntabwo yazanywe mu isi no kugira ngo abaturage bayo bonyine babone amategeko nk'uko akwiriye kumera ahubwo yagaragarije isi n'ijuru yuko amategeko y'imana adahinduka iyo amategeko y'imana akurwaho umwana w'imana ntaba yaramennye amaraso ye ahongerera ibyaha by'abisha amategeko urupfu rwe rwerekana ko amategeko y'imana ahoraho iteka igitambo cyatanzwe kubw'urukundo rw'imana n'umwana wayo kugira ngo abanyabyaha bacungurwe cyahamirije isi n'ijuru ko ari nta kindi kirenze inama y'agakiza k'umuntu cyagombaga gukorwa kitari ugukiranuka n'imbabazi ari nabyo shingiro ry'amategeko n'ubutegetsi by'imana isi n'ijuru bimaze kumenyeshwa guhoraho kw'amategeko y'imana umusaraba w'i karuvari nawe wagaragaje ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ryajwe umukiza yarangururaga anogokera ku musaraba ngo birarangiye ryasobanuraga ko bidatinze ijwi ritangaza urupfu rwa satani rigiye kumvikana uhereye ubwo impaka zikomeye no gutsembwa kw'icyaha bifatirwa umwanzuro umwana w'imana amanuka hasi mu gituro kugira ngo ahindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we satani mu rubanza ruheruka biragaragara ko icyaha kitazagumaho ubwo umucamanza w'isi yose azabaza satani ati ni kuki wangomeye ukiba abakozi b'ubwami bwanjye shebuja w'ibi byose azamwara abunde aceceke akanwa kose kazabumbwa n'ingabo zose zagomye zizabura igisubizo umusaraba w'i karuvara ni nawo werekanye ko amategeko y'imana ahoraho wanagaragarije ijuru n'isi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ubwo umukiza yacurikaga umutwe agiye guca yaranguruye ijwi ati birarangiye inzogera ya satani iravuga intambara ikomeye imaze imyaka myinshi igera ku iherezo icyaha gitsembwa burundu umwana w'imana atambukira ku munwa w'igituro kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we satani abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa cumi na kane kwishyira hejuru kwa rusuferi kwatumye avuga ati nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'imana nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba byose ariko uwiteka aravuga ati nzaguhindura ivu imbere y'abakureba bose kandi ntuzongera kubaho ukundi dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe maze hazaba umunsi uzabatwika bashire niko uwiteka nyiringabo avuga ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami isi n'ijuru bizahinduka abahamya b'imikorere y'icyaha n'ingaruka zacyo kandi ingaruka zacyo ziteye ubwoba kigitangira cyateye n'abamarayika ubwoba gutinyuka icyubahiro cy'imana ubwo noneho imana izongera kwerekana urukundo rwayo igarura icyubahiro cyayo imbere y'amahanga n'imbere y'abantu bishimira gukora iby'imana ishaka kandi bafite amategeko yayo mu mitima yabo ntabwo icyaha kizongera kubaho ukundi ijambo ry'uwiteka riravuga riti ntabwo umubabaro uzahagaruka ubwa kabiri amategeko y'imana satani yashujuguje akayihindura umutwaro w'ububata azubahirizwa nk'amategeko atera umudendezo abanyuze mu bigeragezo bose kandi bagatangirwa ubuhamya ko bahagaze bashikamye ntibazongera gutera umugongo wabahishuriye imico ye y'urukundo rutarondoreka n'ubwenge butagira iherezo